tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diana ninahazwe inama nshingamateka y'uburundi yaraye yemeje ijana ku ijana integuro y'itegeko irimwo ingingo zivanaho igihano c'umunyororo ku bamenyesha amakuru guhanisha amande ivyaha bimwe bimwe bikorwa mu mwuga wo kumenyesha amakuru umuntu atarinze gufungwa aha twovuga nk'ibitutsi kudodobereza umuntu gutyoza kubesha n'ibindi ubu ni leokadi ndayisaba umushikirangaje ajejwe kumenyesha amakuru mu burundi mu y'ubutungane amashirahamwe yigenga atandatu yo mu gihugu c'u burundi yitwariye u rwanda yagiriza uruhara mu bitero vyahitanye abasivile mirongo ibiri mu mwaka uheze navyo twabibateguriye tunabafitiye n'ikiganiro amerikana musangwa ikaze reka ariko imbere kuja kuri ayo makuru yose nce ku masonga mbanze mpe ikaze mugenzanje ejo ni mukankusi abashikirize amakuru agezweho ijyanye no ku isi umuyobozi w'ingabo z'amahoro za onu ejo kuwa kabiri yahamagariye sudani y'epfo gukura ingabo zayo mu gice kimaranirwa cya abiyi aburira ko kuba zihari bishobora kongera umwuka mubi mu karere ko hafi y'umupaka gakize kuri peteroli aha kandi sudani nayo ivuga ko ari ahayo jean pierre lacroix yabwiye inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu ati dufite impungenge nyinshi zijyanye no kuba ingabo za sudani y'epfo ziri abiyeyi guhera mu kwa cumi kwa bibiri makumyabiri na kabiri yongeyeho ko mu kwezi kwa gatatu no mu kwa kane gushize abandi basirikare boherejweyo uku kuburira ku bijyanye n'abo basirikare bishobora gukongeza umwuka mubi mu karere kari gasanzwemo amacakubiri hashingiye kuri politiki lacroix avuga ko sudani y'epfo igomba gukura mu karere ka abiyi abakozi bose bashinzwe umutekano vuba bishoboka ubwo butaka buramaramirwa kuva amajyepfo ahawe ubwigenge na sudani mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ubwo akarere ka beyi kashyizwe mu maboko ya onu ngo abe ari karinda abasirikare b'amahoro ibihumbi boherejwe mu karere kandi umurimo wabo urimo kubangamirwa n'ingabo za sudani y'epfo nk'uko rakuwa abivuga uyu muyobozi avuga ko juba nayo irimo kurenga ku masezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe yatumye abeyi iba igice kitarangwamo abasirikare urugomo rukunze kuboneka abeyi aho abantu mirongo itanu na bane bishwe mu cyumweru kimwe cyonyine mu ntangiriro z'uyu mwaka barimo n'abasirikare b'amahoro ba onu babiri israheli ejo yavuze ko hakiri ibyo itari yumvikanaho n'umutwe wa hamasi ku bijyanye n'ibisabwa kugira ngo imirwano ihagarare hamasi ku wa mbere yari yavuze ko yemeye amasezerano yo guhagarika imirwano kandi hari amakuru yavugaga ko leta zunze ubumwe za amerika yejeje ko imirwano itazasubukurwa cyakora israheli irimo kohereza intumwa i kayiro mu bindi biganiro byo kunonosora amasezerano yo guhagarika imirwano ibyo israheli bikoze umunsi umwe nyuma y'uko hamasi itangaje ku buryo butunguranye ko yemeye ibyo misiri yasabye bijyanye no guhagarika imirwano israheli yari yaremeye ariko ejo kuwa kabiri abayobozi ba israheli bavuze ko ingingo hamasi yemeye atari zimwe n'izikubiye mu byo misiri yari yasabye ku ikubitiro kandi ko ibyo hamas isaba ko bihindurwa bituma bitashoboka ko israheli ibyemera abayobozi ba israheli bavuze ko mu cyiciro cya mbere cy'amasezerano yabonaga ko abantu mirongo itatu na batatu bagizwe ingwate ni ukuvuga abagore abageze mu zabukuru n'abarwayi bazarekurwa maze imirwano igahagarara mu gihe cy'ibyumweru bitandatu noneho imfungwa z'abanyepalestina amagana zikarekurwa nyamara ubu hamas iravuga ko bamwe muri abo mirongo itatu na batatu bashoboraga kurekurwa bapfuye haracyari n'ibibazo bijyanye n'igihe bazarekurwa n'umubare w'imfungwa z'abanyepalestina bashobora kurekurwa kuri buri muntu wagizwe ingwate uzaba arekuwe brigadier generali israel ziv wahoze ari umugaba w'ingabo mu ntara ya gaza avuga ko icy'ibanze kuri israel ari uko abagizwe ingwate bagomba gutahukanwa iwabo radiyo ijwi rya amerika ejo kuwa kabiri abatabazi barimo kwihutira gukura abantu aho bari bafatiwe mu myuzure mu mpande zose za leta ya rio grande do sul mu majyepfo ya brezil ahavugwaga abantu mirongo cyenda bari bamaze guhitanwa n'iyo myuzure kandi abarusimbutse bakeneye ibiribwa n'ibindi byangombwa by'ibanze mu nkengero z'umujyi wa eldorado do sul mu birometero cumi na birindwi uvuye mu murwa mukuru w'igihugu porto alegre abantu bavuye mu ngo zabo baryamye ku mihanda kandi babwiye Reuters ko bashonje imiryango yagendaga n'amaguru batwaye utwo babashije gushyira mu bikapu bahetse abandi babisunika mu tugare twifashishwa mu guhaha urugero ni umusore wavuze ko yitwa ricardo junior wagize ati tumaze iminsi itatu nta biribwa kandi icyo dufite ni akakaringiti gusa ndi kumwe n'abantu ntanazi sinzi aho umuryango wanjye uri imyuzure yabangamiye ibikorwa by'ubutabazi aho abantu mirongo bagikeneye ababakura aho bari n'utwato cyangwa se kajugujugu mu mazu yangiritse utwato duto ejo twazengurutse mu mujyi wuzuye amazi hashakishwa abarusimbutse ikigo cya leta gishinzwe kurinda abasivili ejo kuwa kabiri cyavuze ko umubare w'abapfuye wari wageze kuri mirongo cyenda ko impfu z'abantu bane zarimo gukorwaho iperereza mu gihe abantu ijana na mirongo itatu n'umwe bari baburiwe irengero abandi ibihumbi ijana na mirongo itanu na batanu badafite aho begeka umusaya imvura nyinshi yatangiye kugwa mu cyumweru gishize yatumye inzuzi zuzura imijyi irarengerwa imihanda irangirika hamwe n'ibiraro i porto alegre umujyi utuwe na miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu ku ruzi rwa guaiba imihanda yari yarengewe n'amazi abantu hafi ibihumbi magana atanu nta muriro w'amashanyarazi bafite muri uwo mujyi no mu yindi byegeranye mu gihe amasosiyete awutanga yawufunze ku mpamvu z'umutekano mu bice byahuye n'imyuzure ubutaliyani ejo kuwa kabiri bwavuze ko indege zikoreshwa n'imiryango y'ubutabazi mu gushaka amato harimo abimukira afite ibibazo mu nyanja atazongera kubasha kuzihagurutsa ku bibuga by'indege mu birwa bya sisiri pantereria na lampedusa byegereye aho amato atwara abo bimukira anyura icyo cyemezo cyatangajwe n'ubuyobozi bushinzwe iby'indege bw'ubutaliyani enac kizatuma imiryango itari iya leta nka sea watch itoroherwa na gato mu bijyanye no gukoresha utudege duto ngo izenguruke hejuru y'igice cyo hagati cy'inyanja ya mediterane zireba ubwato bukeneye ubutabazi sea watch yagize iti iki ni igikorwa cy'ubugwari gisa n'urwenya ku bantu bafata imiryango itagengwa na leta nk'abanyarugomo muri propaganda ya politiki mu itangazo ryayo ku rubuga x yongeyeho ko iteganya gufata ikirere mu rwego rwo gufasha abimukira baba bari mu mazi abira mu nyandiko enac yavuze ko indege zitizewe zari umutwaro ku itsinda ry'igihugu rishinzwe ubutabazi kandi ko zashoboraga guteza umutekano muke ko bimukira badafite ibyangombwa indege z'iyo miryango itagengwa na leta zibona buri gihe amato ari mu kaga zikohereza abatabazi aho ayo mato aba aherereye iyo miryango yanatanze amakuru y'urugomo abo bimukira bakorerwa n'abashinzwe inkombe ba libiya bahabwa amafaranga n'uburayi ngo babuze abo bimukira kwambuka inyanja sea watch yavuze ko itangazo rya inac ryari rigamije kubuza isi kubona ibiba birimo kuba minisitiri w'intebe w'ubutaliyani georgia meloni yatsinze amatora yo mu bihumbi bibiri makumyabiri na kabiri yizeza kuzahagurukira abimukira bahagera bava muri afurika kuva icyo gihe guverinoma ye yakoze ku buryo amato y'imiryango y'ubutabazi bitayorohera gukorera muri mediterane hatanzwe umubare ntarengwa w'abatabarwa bugomba gutwara bituma ubwato bugomba kuzenguruka kugira ngo bugeze abimukira ku nkombe uyu mutegarugori meloni yanakoranye n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi mu kumvisha libiya na tunisiya ko bigomba kugabanya umuvuduko w'abimukira bahanyura guverinoma y'ubutaliyani ivuga ko izo ngamba zikora ko n'ikimenyimenyi byagabanyije umubare w'abarohamira muri izo ngendo zikurura amakuba kugeza ubu muri uyu mwaka amato ibihumbi cumi na birindwi magana atandatu n'icyenda y'abimukira niyo yageze mu butaliyani ugereranije n'ibihumbi mirongo ine na bine magana atandatu mirongo inani nane yahageze mu gihe kimwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu nk'uko imibare yatangajwe n'abayobozi ibigaragaza ejo ni mukankusi urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru yacu tuyahere mu by'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi amashirahamwe yigenga atandatu yitwariye u Rwanda muri sentare y'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ivyo bihugu bisangiye ayo mashirahamwe yagiriza u Rwanda uruhara mu gitero avuga ko umuhari w'abarwanyi Red Tabara bakoze mu gatumba mu mpera z'umwaka uheze kigahitana abasivile mirongo ibiri umenyesha amakuru Pierre Claver niyo nkuru abandanye no nkuru amashirahamwe yitwariye u rwanda muri sentare y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ni forikone f akopa burundi rige izere ntiwihebure onrct weton frere piske burundi n'irindi ryitwa abana bacu mu mfunyapfunyo aba ikirego cashikanywe muri iyo sentare mu kwezi kwa kane guheze urwandiko rw'ikirego ijwi rya amerika ryaronse ruvuga ko ayo mashirahamwe atandatu yitwaye kuko ku bwayo igihugu cy'u rwanda cahonyanze amasezerano agenga uwo muryango mu vyerekeye umutekano ayo mashirahamwe afatira ku gitero umugwi rede tabara uregwa ko wakoze mu gatumba mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze kigahitana abantu barenga mirongo ibiri mu kirego cayo ayo mashirahamwe ashimangira ko u rwanda ari rwo ruhaye indaro umugwi w'abagwanyi rede tabara wemanze ico gitero kw'izina ryayo gerard hakizimana arongoye forikone f rimwe muri ayo mashirahamwe yasiguriye ijwi rya amerika imvo y'ikirego ibyo bihugu biri muri eyase birafise amategeko n'amabwirizwa abigenga ntibyategereza rero ko hari igihugu gifasha imigwi y'iterabwoba kugandagura abenegihugu bo mu kindi gihugu batekanye byabyo mukaba muzi ko bija muri bya byaha ndengerabutungane bimwe twita crime contre l'humanité bitegereza kubana neza bikabana vyisunza amategeko bikabana vyubahiriza agatakazi na muntu ijwi rya amerika ryamubajije niba ayo mashirahamwe yarakoze amatohoza yimbitse nawe atwishura ko ariyo bashingiye ko mu gusabira indishi y'akababaro abacitse ku icumu muri ico gitero zigera ku miliyaridi zitatu z'amadolari ya amerika n'ayarenga imiliyaridi ibihumbi icenda vy'amarundi amatohoza atari make twakoze nyuma y'ubwo bwicanyi turabona uruhara rw'u rwanda sentare turafite ibyo twayisabye na cyane cyane guca amande u rwanda no kugwihaniza turafite ibyemezo bitari bike twashyikirije sentare twaza ko rero sentare izo zikabikorera ko kugira ishobore guca urubanza ruha iteka kiremwa muntu ijwi rya amerika ryaronse urwandiko rwerekana ko urubanza rwakiriwe na sentare ya ease kandi ko n'igihugu cy'u rwanda camenyeshejwe ko co kwitegura kwitaba igihe sentare izosasira urwandiko twaronse rwatewe ko umukono na nikora ntarugera umuhanuzi mu biro vy'umushikizamanza mukuru wa repubulika y'u rwanda aburanira leta y'u rwanda mu manza muri iyo sentare icege Kagera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko ico kirego atashingiro gifise kuko umuhari Rede Tabara wakoze igitero ku Burundi atawuhuriye n'u Rwanda kuri uyu wa mbere Mukurarinda yabwiye kimwe mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda ko ico kirego atabwoba giteye leta avugira ubundi ujya mu rukiko nka ruriya navuga mpuzamahanga iyo warangije imanza mu nkiko z'imbere mu gihugu deja aho ngaho hari n'ikibazo ko dufite inyandiko perezida wa repubulika y'u Burundi na shefu de tamajoro bashyizeho umukono imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere bemeza ko redi itabara iba muri congo iyo yonyine n'uwayihera avoka hano batingiye bati tugwikira ko abantu ujya kuburana ruriya rubanza akagenda afite iyo nyandiko akagera mu rukiko aho bareze iyo nyandiko bayibirindura bate umuhari rede tabara wemanze ico gitero nawo wabwiye ijwi rya amerika ko izo manza ataco zibabwiye abo bagwanyi bifuza ko imbere y'iyo nzira hokogwa amatohoza yimbitse kuko bahakana ibitigiri vy'abo bishe patrick nahimana avugira uwo muhari twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza yokorwa n'umugwi utandukanye n'iyo migwi ihabwa amategeko n'abasirikare yahabwa amategeko n'abo mu iperereza byumvikana ko utubugizwe n'abarundi gusa dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu ingingo ya mirongo ibiri n'indwi na mirongo itatu z'amategeko agenga umuryango wa afurika y'ubutseruko ziraha ububasha amashirahamwe yigenga canke umuntu ku giti ciwe kwitwara muri sentare y'uwo muryango yamara umushingwamanza diodone bashira rishize yama aburanira imanza zitandukanye z'amashirahamwe yigenga muri iyo sentare yabwiye ijwi rya amerika ko izo manza zisaba ukwitonda no gukora amatohoza ahuriwe ko na bose kandi ataho yegamiye wewe hari ivyo adashirako amakenga atari leta yoba iri kuyavugiramwo kugira ngo yerekane ko abanyagihugu bo mu burundi boba bariko baritwara kandi ari leta iriko irabikora umuntu ariko aranibaza yo kwibaza ati igihugu cari kwitwarira ubwa mbere n'ishirahamwe ryo mu burundi cari kuba igihugu ikihe cari gushobora kuba igihugu c'u burundi kubera igihugu nico gitegerezwa gukingira abanyagihugu bacu mu gihe batabishoboye ni ukuvuga yuko inzego z'umutekano zifise ahantu zananiriwe hanyuma ikindi gihugu umuntu yashobora kwibaza ni igihugu abo bantu baje bavamwo bagasubiramwo igihugu ca kongo gihana urubibe na gatumba leta y'u Burundi yatanguye inzira y'ubutungane ku bwicanyi bwo mu gatumba mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka aho bwasohora imitahe mpuzamakungu yo gufata abarongoye umuharire de tabara imbere yaho mu kwezi kwa mbere hari hafashwe inzira z'imigenderanire mu kugara imbibe zose ico gihugu gihana n'u Rwanda igihugu Uburundi bwagiriza gufasha umuharire de tabara yamara u Rwanda rwamirira kure iyo mvugo ya leta y'u Burundi Pierre Clavin nkuru ku bwijwi rya Amerika ijwi ry'amerika tugume mu burundi integuro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru muri ico gihugu yaraye yemejwe ijana ku ijana n'abashingamateka ijana na cumi na babiri b'uburundi muri iyo nteguro y'itegeko aho yuko abamenyesha amakuru bakoze amakosa y'umwuga bapfungwa bazohora bacibwa ihadabu ibindi kuri no nkuru na desire hatunga imana integuro y'ibwirizwa rimaze igihe kinini idahinyanyuwe no munsi rero abashingamateka muri ehenyo kandi muyemeje ijana ku ijana
umushikiranganji wo kumenyesha amakuru leokadinda cayisaba yasiguriye abashingamateka ibikuru bikuru biri muri iyo nteguro y'ibwirizwa ahanini rije kugira rijane n'ibihe igihugu kigezemwo aho gitegerezwa kugira hamwe n'ibindi bihugu vyo mu karere ka afurika y'ubuseruko guhanisha amande ibyaha bimwe bimwe bikorwa mu mwuga wo kumenyesha amakuru umuntu atarinze gufungwa aha twavuga nk'ibitutsi kudodobereza umuntu gutyoza kubesha n'ibindi umushingamateka jean claude kwizera wewe abona ko ikibazo c'abamenyesha amakuru atamuti gitorewe kuko asanga mu burundi hari abahanwa bivanye n'uko ivyo bavuze bitahimbaye umutegetsi runaka yasabye umushikiranganji umuco ku mpungenge ziwe honorable nuko mbona yuko hariho atabwigenge buryo kumenyesha amakuru nk'uko bikwiye kuko turiko turabona abamenyesha amakuru rimwe na rimwe bapfungwa kubera inkuru bashobora kuba batanze ivyo rero bikaba vyerekana ko abamenyesha amakuru bashobora kuba hari ico badashika ko mu vyo baba bakeneye ku mu vyo dukunda kumva cyane cyane iyo bavuze amakuru adashimisha bamwe n'abandi bagirizwa ko habaye atandara sikirira arasuriteteye mbega none ibisate ibihe umumenyesha amakuru ategerezwa kwisunga kugira ngo avuge amakuru nawe mvengo yagirizwa kino cyaho dukunda kumva umushikiranganji ndacayisaba yamwishuye muri aya majambo aha novuga yuko iri tegeko rije rifasha navuze ko rije rifasha kuri kategori y'ibihano bizohabwa umujurnaliste ku bintu kanaka mugabo soranex kubipako akoze ayandi makosa bizohanwa n'ibindi ni ukuvuga n'ayandi mategeko yari ahasanzwe alain majesté barenga umumenyeshamakuru yakoreye ibimenyeshamakuru bitandukanye haba ivyandika canke amaradiyo arashima iyo ntambwe amenyesha ariko ko mu gihe urwego rujejwe kugenzura ibimenyeshamakuru uko bikora sense rugizwe n'abanyepolitike ishigwa mu ngiro ry'ivyemejwe rizogorana cane ni itegeko abantu bari barindiranye igishika kuko twari twamye dusaba ko umumenyeshamakuru atohanishwa igihano c'umunyororo kuva kera yego riragiyeho hasigaye ko rija mu ngiro kuko ikibabaje nuko amategeko mu Burundi ariho meza mugabo ntaja mu ngiro amategeko wemeje ijana ku ijana ubwa mbere reka turindirize uje mu ngiro mugabo ico nzi co nko muri Afurika no mu Burundi wacu amategeko ariho meza mugabo ntaja mu ngiro mu rurane rw'abamenyesha makuru IBG barashima iyo ntambwe igisata co kumenyesha makuru kigeze ko Alexandre Niyunge ko arongoye IBG akabona ariko ko hakiri vyinshi byo gukosora ivyo ni ibintu vyiza cane ni ibintu twasabye kuva kera twaharaniye kuva kera ni uvuga mbere ni hari habayeho no gusubira inyuma kuko iyi tegeko ryo mu bihumbi bibiri na gatatu ryari risanzwe ryemeza iyo ntumbero twavuga neza rero yuko uno munsi ni byiza ko abantu bikubisa agashi kugira ngo koko amategeko ajyane n'ibihe tugezemo iyo nteguro y'ibwirizwa yemejwe izoca ishyikirizwa umukuru w'igihugu kugira ayitereke igikumu ihinduke ibwirizwa bishyitse mu gihe uno munsi hari abakenyezi babiri b'abamenyeshamakuru bafunzwe floriane irangabiye na sandra muhoza amashyirahamwe y'abamenyeshamakuru akizera ko bazoca batezurirwa kuko basanga ata kindi bazira atari umwuga wabo integuro yemejwe ije guhinyanyura ibwirizwa ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani iryo bwirizwa ryateganya mu kigabane c'umunani ingingo ya mirongo irindwi na gatandatu ko inkuru canke ikiganiro gikozwe kw'iradiyo ibibazwa mu gihe habaye amakosa umumenyeshamakuru yakoze iyo nkuru canke ico kiganiro n'uwaterereye barakurikiranwa ingingo ya mirongo irindwi n'indwi nayo ikamenyesha ko ikigo sense gifise uburenganzira bwo kugabisha canke guhagarika ikarata y'akazi y'umumenyeshamakuru canke uburenganzira bw'ikimenyeshamakuru igihe bigaragaye ko biciye ku biri n'amategeko desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya tubandanirize ku kiganiro amerikana kibashikiriza ivyaranze amerika mu bihe vyahise ivyo turimwo n'ibizoza ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya munani y'ukwezi kwa gatanu igihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'umunani perezida wa leta zunze ubumwe za amerika dwight david eisenhower yategetse abasirikare kuva mu ishuri ryisumbuye ryitwa central high school ryo mu mujyi wa little rock umurwa mukuru wa leta ya arkansas mu majyepfo y'igihugu yari yaraboherejeyo kugira ngo bafashe abana b'abirabura kwemerwa muri iryo shuri ikaze mu kiganiro amerikana turi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kane nibwo urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwaciye iteka rwemeza ko ivanguramoko mu mashuri ya leta rinyuranyije n'itegeko nshinga rya amerika icyo gihe abirabura n'abazungu bari bafite amashuri atandukanye bamwe ukwabo abandi ukwabo nta kuvanga byariho cyane cyane muri leta zo mu majyepfo y'igihugu amashuri y'abazungu kandi niyo yabaga afite ireme ry'uburezi ryo hejuru cyane kurusha ay'abirabura nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga kuvanga amoko mu mashuri ya leta ntibyahise byikora byabaye urugamba rukomeye rwatangiriye bwa mbere mu ishuri ryisumbuye Little Rock Central High School ryari iry'abazungu gusa koko rero naacp national association for the advancement of colored people ni ukuvuga umuryango uharanira gutera imbere kw'abaturage bibara nk'uko abirabura bitwa yafatanyije n'ababyeyi n'abarezi b'abirabura bagendera ku iteka ry'urukiko rw'ikirenga bafata icyemezo cyo kwandikisha abana b'abirabura mu mashuri y'abazungu ku bwinshi babanje kubatoranya mu mashuri yisumbuye bari basanzwemo bagendeye ku bintu bibiri amanota meza yo hejuru no kuba batajya basiba na rimwe kujya kwiga abana b'abirabura naacp yandikishije bwa mbere na mbere bari icyenda abakobwa batandatu n'abahungu batatu yajyanye muri ririya shuri rero rya Little Rock Central High School bamenyekanye mu mateka ku izina rya The Little Rock 9 ishuri ryarabanditse koko ariko bagiye gutangira ku itariki ya kane y'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi ntibashoboye kwinjira guverineri wa leta ya Arkansas yategetse igisirikare cya leta ye Arkansas National Guard kugota ishuri bafatanyije n'igico cy'imbaga y'abaturage b'abazungu barabashushubikanyije babatukagura babaciragura basakabaka ko bashobora kubabamba abana babashije gusubira imuhira amahoro ariko bahungabanya cyane abanyamakuru babifashe amafoto anyura mu bitangazamakuru bitandukanye yakubise inkuba mu gihugu cyose amwe muri yo yaje guhabwa igihembo gikomeye cyitiriwe Pulitzer mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'umunani bimaze kumugeraho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika dwight david eisenhower mu iteka executive order mu cyongereza nimero icumi magana arindwi na mirongo itatu ryo kuri makumyabiri na gatatu y'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo z'igihugu gusubiza ibintu mu buryo yahisemo abasirikare igihumbi bo mu mutwe ijana na rimwe airborne division bazobereye kumanukira mu mitaka indege zibagezayo mu ijoro rimwe n'umunsi umwe perezida eisenhower yinjije kandi by'agateganyo ingabo za leta ya arkansas Arkansas National Guard mu ngabo z'igihugu cyose bityo aba yambuye guverineri ububasha bwose kuri zo aba ari we wenyine ubwe uzibera umugaba w'ikirenga Arkansas National Guard icyo gihe yari igizwe n'abasirikare ibihumbi icumi bose nk'umutwe w'ingabo umwe rukumbi perezida Eisenhower yabategetse kubungabunga amahoro n'umudendezo wa rubanda guherekeza kurinda no kurengera abanyeshuri b'abirabura bose mu mashuri y'abazungu muri Arkansas icyenda ba Central High School bo abasirikare babitwariraga mu modokari zabo ziherekejwe imbere n'inyuma n'amajipe yuzuyemo abandi basirikare bafite intwaro bukeye yarayasinye ririya teka perezida Eisenhower yabwiye ijambo igihugu cyose kuri radiyo na televiziyo ku itariki ya makumyabiri na kane ukwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi asobanura impamvu yamuteye kohereza ingabo z'igihugu
gukoresha neza ububasha bw'urwego nyubahiriza tegeko kugira ngo ibyemezo by'urukiko rwo ku rwego rw'igihugu byubahirizwe biba gusa mu bihe bikomeye bidasanzwe biragaragara ko ariko bimeze i Little Rock bigomba rero guhabwa igisubizo kirengera abaturage bose n'uburenganzira bwabo bwose bwemewe n'amategeko kwigomeka ntibishobora kwemererwa gukuraho ibyemezo by'inkiko zacu ijwi ry'amerika abahanga mu by'amateka amategeko na politiki bemeza ko icyemezo cya perezida Eisenhower cyo kohereza ingabo z'igihugu i Little Rock ari kimwe mu mateka cyagize akamaro mu rwego rwa politiki mu rwego mbonezamubano no mu rwego rw'itegeko nshinga ni ubwa mbere nyuma y'icyiswe reconstruction perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yarakoresheje ingabo z'igihugu ku butaka bwacyo reconstruction ni ukuvuga ibihe byo gusana igihugu yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na karindwi nyuma y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu amategeko avuga ko ingabo z'igihugu zifite inshingano zo kurengera umutekano wacyo iyo gitewe n'umwanzi uturutse hanze yacyo umutekano w'imbere mu gihugu ushinzwe izindi nzego zitandukanye n'ingabo z'igihugu kugira ngo rero azikoreshe i Little Rock perezida Eisenhower yagendeye ku itegeko nshinga nyine n'itegeko ryo mu gihumbi magana umunani na karindwi ryitwa insurrection act mu cyongereza rikumira kwigomeka ku gihugu nk'umugaba w'ikirenga rimuha ububasha bwo gukoresha mu bihe bidasanzwe ingabo z'igihugu ku butaka bwacyo no gushyira mu maboko ye abasirikare bo ku rwego rwa leta national guard ubusanzwe aba bategekwa na guverineri wa leta ye
washington ijwi ry'amerika perezida Eisenhower yakuyeyo ingabo z'igihugu ku itariki ya makumyabiri na karindwi ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi Arkansas National Guard yo yayirekeye muri Central High School ikomeza kuba ari ibungabunga umutekano kugera nayo ayikuyeye rero ayisubiza mu maboko ya guverineri wa leta ya Arkansas ku itariki ya munani ukwa gatanu igihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'umunani icyemezo cye cyatumye abana b'abirabura biga kandi neza n'ubwo bwose bagenzi babo b'abazungu batahwembaga kubanena kubasuzugura no kubatukagura guca ivanguramoko mu mashuri ya leta byatangiriye muri Little Rock Central High School byaje gukwira igihugu cyose buhoro buhoro n'ubwo abahanga bemeza ko n'ubu iri vangura rikiriho hagati aho mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika rwaciye irindi teka ruvuga ko n'amashuri yigenga yanga kwakira abirabura n'abandi baturage batari abazungu nayo anyuranyije n'amategeko n'itegeko nshinga nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwazindukanye natwe aha niho tusozereye amakuru yacu ya kino gitondo bakoze abo twafatikanije muri bo harimo nadia taha yari muhinga bw'ivyuma kuri mikro yari diane nini nahazwe ku izina rya bagenzi banje rero ndabike bantu ndabifuriza kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu